Hello, my wonderful country people. How na day? I greet you according to na time. This is Maureen Gist TV. My correct, correct people, oh, yes, so this now our beautiful Olori Naomi, Queen Naomi, our superwoman, our woman of God, our prophetess, our beautiful dancer. I say, as I dey praise Naomi, body dey pepper some people are not send. Yes, so Naomi, she's looking like a lawyer this time around. Oh, when i see this picture i come one that say ah ah which time where our prophetess don't turn to lawyer <laughs> oh my god she has a very beautiful fashionista fashion designer where where they cute and up where they gadget and very well yes so oh, my people, my people, oh, hmm. know. hmm and also I go want to know wetin be the latest well I know say yesterday i come at current. i come at current based on wetin some kind um, wetin one a fantastic uh, blogger come talk about with the igbo bloggers concerning say we dey talk things wey be say has to do with uh, naomi and una know say this naomi whether una like it or not some people dey talk say dem don come bribe us so that we go come dey talk good about am i dey tell una say nobody bribe me nobody bribe me just that Eh, we should call a spade a spade one na see truth who see truth make he talk am who say he no like better thing make that person go pack sand make e chop am so now olorinami don appear for dis um, picture and if una see am she's really looking very gorgeous and beautiful and uh, um, if una look very well una go see say kabiyesi eye don dey enter im wife kabiyesi want him wife back o oh, there's nothing una go do haters haters because when i come come out come rant yesterday come paranoid because of the way the the blogger dey talk say wetin we dey talk no be true because uh, we tell we talk say naomi um, prophetess uh, ajayi that is um, esther ajayi and uh, olubori dem travel go akure go see naomi and dem still go see the king to see how dem wan take eh, settle their matter when we bring dat in e get di particular eh, youtuber wey be say e no like e no like eh, olorinaomi na di truth be dat she no just like olorinaomi i no know weda he and olorinaomi dem dey want wan weda himself want to marry oni ife i no know abi here and oni ife get wetin weda oni ife with her run parole before we no know because di way e come dey jealous the whole tin like say. um, it make any difference after all we are in the social media everybody dey dey dey can im lane dey hustle im hustle dey dey dey dey do im things dey do dey form im own things so everybody with im own im own things the way you dey create your con ten t the way you dey do your own things mind your business no no put your eye for my business and i no put my eye for your own just dey can your lane dey mind your business na so i dey mind my business when bosekhan tell me say come draw my attention to dis particular blogger wen e be say e come dey talk all sort of trash consigning with di igbo bloggers so before yesterday say i come do about 20 minutes video consigning dis whole mata. so and of una look very well because dat blogger now dey say how we dey take dey get our information e because e no know say we we have access to naomi you think say as hmm, you think say we and you na mates because of because when we talk now dem go say i eh, no wonder. eh olori naomi they bribe dem no wonder They don't change topic don't they talk good about naomi dis often i see say oh, Lordy, naomi they see what we they do You know all of us god You know all of us If they watch una if una no know you know all of us just they look and they laugh because he go shock una When he go come back to palace he go shock una those of Naomi when they dey push since when una dey push since I too say naomi no will come back to palace He go shock all of una one by one so e go shackle now because eh, eh, oh lori naomi is coming with full force so those of one wanna think say oh lori naomi bribe us she no bribe us and as i tell una as of yesterday olori oh, naomi talk with one of our blogger una they say am so so all those all those of una una they talk negative things about queen naomi she they see am o it's not that she too dey decent she cannot bring herself so low to come dey answer una because both the one wey dey call uh, olori mother mother of jesus abi wetin come you hate naomi sotey you no dey fit talk wetin she do you if your eye don dey enter oni of ife you go tell us so my people o una see um, olori all these things even i notice since where olori leave the palace yes all her enemy all her mocker things say by now olori naomi go don they depressed but if I see her she's looking more beautiful and all these things What we say what they do they give her more confidence because she know say most people love her and she cannot afford to to fall our hand What we say we dey be her fans so we the support her she know say the people What be say they don't like her now. haters people when e be say all those her enemy go pay money make dem come They talk all sort of rubbish thing about her and she not even say and god see the helper. so often i look naomi now she is looking more beautiful una know say when she there for palace when she there for palace all those her white and white where she always dey wear no really bring the beauty in her Now now when be say olori naomi come the, at times she go just dey civil she go just dress casual Now now na now we come even dey see how beautiful this dis olori na omi be so who go marry this kind beautiful wife finish e go come dey wetin dey find for outside abeg everything complete for woman everything wey man dey find for woman e dey for this naomi na woman of god she dey she get fear of god everything so i think na oni na lose if oni will in fact that is why the oni sef if una look am is not even happy so whether na like it or not Only is in a hurry. Oh. He's in a hurry for Olori Naomi to come back. Just that. Olori Naomi na woman of God. now now queen wey be say dey hear the voice of God. Only must to tidy up that palace. Don't be, as Naomi dey so. Don't be said to go to the palace harder. Say she wants come back to the palace as he dey so. One person will come block road say may she not come. All those uh, Yoruba bloggers wey dem dey for social media they rant up and down una no go fit stop her from coming say if you wan come the highest thing wey be so na go do na go still go dey forge story dey talk both the ones wey happen both the ones wey no happen una no go fit stop olori naomi but the only thing wey be say e make olori naomi never come back be say kabiyesi never set boundaries e never tidy up the things wey be say e dey cause wahala e never put im house to order so olori naomi no go fit make that mistake again say he won't come palace then he go come the see rubbish anything that is worth doing is worth doing well na this be dis one wey be say our queen dey so that is why una dey see am so she dey come and She's very very confident of herself she no let waiting people they talk they they they disturb her of una see her now una go see say she's more fulfilled and more happy because again e the way enemy go tell do you they go do you do you then they go come think say you can't fall under depression you con dey kon dey timid you no fit dey come outside becos na wetin dem try to do di former wife wura even di first wife um, bukola na so all those muscotia those three muscotia wey dem no gree say oni go drink water keep cup for to marry for wia dem no gree evri time dem go dey interfere leave dia own house dey interfere for pipo own now dem succeed pursue first one. pursue second one now dem dey come as e dey come di point say eh, dem no get hand for wetin dey happen for dia brother marriage dem no get hand and dem no know say leg wey dey go wam wam wam eye wey dey do wam wam wam dey see am too. wen dey don pipo don dey begin dey drag dem like abeta pass my neighbor generator for social media dem see di heat na heat wey be say dem give wura na so dat heat na small na social media na. bloggers give the only three sisters as blogger give dem that small hit na dem pick race come the banks. The bank say they not get handle oh, for waiting. They happen for palace o oh. gbogbotigbo this this dem kill bird in mama fly They not they live for palace during the time of eh, the first eh, wife why una not come out to come bank because they not say they know wetin that they do during war own the same thing that the same thing na so as e come enter olori naomi or nine people say no way because a lot of people like dis queen naomi dem love her so much so people no gree people say dem must drag dis only three sisters come out when people come begin dey drag dem dey comot na dem come comot say dem eh, no get hand o oh. dem no dey stay palace o oh. dem dey live for their husband house or oh, dis or that dis ofuna ofuna dey very observant oorun go see say since wen dis olori naomi leave palace. body cool them well, nwele like ice water When I don say before before eh you need to see this only three sisters so oh. if they they do all those uh, aje festival or oloja festival or olojo festival they go must wear the same the same clothes. that is eh e be like say that they go special shopping for the the this thing you go dey wonder say whether na them be the people where. na dem dey rule di ife kingdom abi na di uni na so dem go dress gegerege three of dem o down to wristwatch o na so dem go tie dia gelee gegerege paint man kekereke dress kokoroko if you see dem eh hey make i dey pe more na dey see di picture different different color if na di day wey dem go wear green na so dem go wear green from oil to toe if na di day wey dem go wear pink na so dem go just dey. if na di day wey dem go wear white and white so dem go you come con dey wonder say wetin god e can dey catch dem eh but wen e reach naomi turn wen naomi as di queen and prophetess enta di palace. as she enta di palace e no give dem dat lego oh. because e don hear dia story dia story don full basket wen dem say story full basket dia story don full basket e don hear dia story say hey eh, dat place wey be say you dey go hey. the principalities and power when he did that place you go fit na prayer na prayer na wen olori no even come born tadenika o na im dey come cool down for jesus more. dey come see say satan do already ready for forgotten and god don't defeat them in the life of naomi after olori naomi born because they know they get rest of mind all these principalities and power when be say they eh, they they did that palace they know they get rest of mind until they achieve their aim and objective when they see say kabiyesi they very happy about this in wife when im marry if una see the way kabiyesi they happy as he marry this olori naomi na im push ashley ashley begin to sing for social media hey i am adagba this i am this i am that onina don come and say he is not married to ashley okay if he is not married to ashley why ashley go get mind gather heart o oh. when dem say somebody gather heart person husband you go for your instagram go post im picture So sotey you call am your crown jewel now because this whole thing wey be say dey go on now i don dey believe say kabiyesi no dey marry ashley because the way ashley take dey jog up for social media that time i go say na wow o this kind competition This kind this thing that they do but often I see say since wey be say now me say to hell with una palace to hell like don give a damn waka leave them all of them, but they don't cool dem like ice water because as they do all those rubbish wey dem dey do dem Oh say now me because of say she be born again she be prophetess she will continue to dey tolerate nonsense you know say again the stage where we say person go endure reach human endurance gets some limitation e get the way you go take push person when e reach the wall e get limit e go turn back and face you na be wetin naomi do When dem don do do do do frustrate am go dey so talk all sort of yamayama about am so that even the ones wey be say i hear sef eh i say na say i come dey shame i no fit just say i wan carry that kind thing come put for my for my for my platform here say i want to discuss because the the matter dey very disgusting make una see how wicked all this summer for this our bloggers then go be person go don't come pay you money say talk like this, and you go your conscience no go no go worry you like the time will be say one blogger one um, one lady come meet me say and um, about the video, say make i talk about the video, say in friend get belle for the video come born video abandon the pikin i say no will, Not oh. no be i no go talk that one ask say are you the one involved He say no be him dey involved okay if no be you dey involved why you come carry the matter for head like gala say make i come talk about it wey the person wey be say him dey involved He say na him friend why you why you come be the mad piece of your friend why be say na your friend i go come meet me wey be say i be blogger say make i come talk about how davido take abandon him him pikin for usa now i say no way if you want make i talk about this thing tell your friend say make him make make him make him contact me make i interview am because me if if i start to dey interview am definitely i must put am for recording so i say tell am say make he call me my number is is on my profile make she call me so that i go really interview am know wetin before because you can't just tell me say they need to give give uh, uh, your friend belle e born pikin you come carry pikin picture and the video come give me then i come blog am no way I say I must see him. So we the bloggers, this our work one of the see. So in as much as possible, say um people they they meet us for some kind things. Me as I dey here, so I no go collect money where we say I go collect finish, I go chop. I, my conscience go come they worry me. Or you get the kind money where we say you go collect so. Uh, you, even yourself, God will be say they have no go answer your prayer again. God no go no, no go stand by your side. I say no way. So That is how some of some of all these our bloggers, enemy of Oni of Ife and enemy of Olorinambi, Naomi, don pay them money. Say make they talk like this, make they talk like that. And some of una wey be say I dey talk, una know wetin I dey talk. Una come meet me, eh, Maureen, no worry, eh, we go find you something. Eh, make you talk like this, talk like this. See the latest gist. I no green. No, no lie for my head. Say I don collect bribe i don't fit which kind of bribe probably this i won't collect Now, me all any of any of us any explanation about her marriage Now she wear the shoe Now she end up wear the pinna. so some of una when be say na come out they say eh if no be naomi i no go give you that one concern una e concern una because me as i dey here i they do my things eh all of us we there for the social media we dey hustle we dey find view we they do and you know me say because say i dey find view somebody go come tell me say look o olori naomi do this, o olori naomi do that, o then i come come out come start to dey yarn dey yarn both the one beside know both the ones wey i no know i go come dey yarn any matter wey be say we carry come this social media so about olori naomi me and bose corner any gist wey be say we bring make una know say na from the reliable source we no just dey carry dey talk because we no dey carry dey talk o make una no look us o make una no look us like say um, we be ordinary blogger we no be ordinary bloggers So me as i dey here so i know the kind people the kind caliber of people wey be say dem dey call me say maureen na like this na like this see hmm, make una leave o oh, una see this Ooni of Ife and this Queen Naomi dem get enemy o oh. mostly Ooni of Ife he no know say he get enemy people dey envy the king envy am envy am envy am say oh God don bless am with better woman hey he bend that select this day those of una wey be say una say naomi pack im family go palace i dey still dey repeat am i say na lie olori oh, be no pack im family go palace e no carry im family go palace i still dey maintain that my word i still dey talk am till tomorrow e no pack im family go palace the the brothers dey only visit and go the person wey be say dey stay the palace na be the mama so some of una wey be say una dey come out o dey come dey they attack me they curse me say i don't collect bribe i they change for topic i they that one cause if not be now me, i no go get view that one cause sound. anything wey be say i like to blog for this my platform Now me get the platform i go continue to blog about naomi who won't go hang transformer make it go hang transformer I don't have if una to say me i want to blog negative things about her I never see anything so our prophetess eh, more grace to your able in fact if una say the way she done dey fight now in fact she don't over If olori naomi beauty na extraordinary beauty as she even leave that palace sef she come do dey more happier and more better than before but no be say na oni of ife no take care of her well o oh. or he dey beat am oh, or one thing but the wahala when e dey ground and the king no dey gree dey set boundaries e dey overlook things and things e dey spoil so na so e just be o oh. and una know say olori naomi as na prophetess na she no want to offend anybody she dey leave things but i can bet una say this time around wey oh olori naomi dey come those of una una dey purge say dem don dey reconcile olori naomi and im husband one una say make her talk say dem don use dem um broom sweep im leg nobody sweep im leg na she go and na she go come back then badenika go dey ground dey wait all of them. so my people, oh, na this one say make i carry come on oh. how una see this one matter those of una wey una dey say Where i be say na only dis thing we go dey block the thing dey go we dey in fact this our this thing i know say na entertainment and eh, stuff na we dey blogging na our business we dey do so waka pass is allowed my people waka pass is allowed leave your comments for comment section all my wonderful subscribers i appreciate all of una those of una wey be say una dey stand by me when una dey show us love when una dey show us support in one way or the other wen they dey come here dey come give us comment wey be say e go make us feel bad god go bless una una do well i appreciate all all my wonderful subscribers in fact without you guys there would be no me i no dey take una love for granted i appreciate all of una so na this one i say make i carry come una do until i come una way again una have a nice day bye